o reditse kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso dumela tlhe rre molebalwa Eh dumela ka ko motshwarete wa rra dumela ka mo amon re dumedise mosela wa rena o ga re tlogele kwa morago re hampanayo ra leboga <laughs> ee eh, ke ka wa bofelo wa kgale motlatla kwa morago oh, ke re ka ke eno ntse re riana ka gore re mo pakeng ya dipula ga se paka ya dipula fela industrie ke batla gore ke itse gore le itse gore go dipula tse tharo mo ngwageng tse re ka di balang gore tse ke dipula tse re sa tlhalose mokgwa o dinang ka ona sente ke simolole fela ka ya ntlha e leng pula ya kgogola e mmoko se moko kgogola mmoko mmoko um eh, dipetlelangyana kapo eh, eh, re ke matlapinyana a mabele ke mmoko wa baba ga o ka re o phutha wa go kgomarela mo molaleng mo o tla ingwa o ingwaya sa fetsa jaanong mmoko o go ikgogolang mo ke pula ya ntlha morago ga mariga morago re sa go kotula ka bophuki phate yalo yalo yalo e, e bere yaanong pula e atla yaanong e gogola mmoko ka gore mmoko ke seo se sa batleng ga sena mosola sola tlhele kwa dinokeng kwa le kwa matamong o tsamaye ka gore go ka seke wa gogolega o tlotlhe o tlala gape mofero o mofia mo dijalong tse di ke pula ya ntlha eo ya morago ga mariga mme morago ga foo go be go tsa pula e tla tleng e bidiwa gore ke pula ya tseola ke pula e tla tlang pele ga kgwedi ya bo diphalane jalo ga o tle go diphalane ke gore go a se pula ene yanong diphatsimo yanong ditlolatlola di ya ka and then di ditsala ka bontsi ke gore ke nako yanong go dijalo di teng go na le bojang pula o e bidiwa pula ya seola e balemi ba ipaakanyetsang gore batle ba ye go lema lefoko le la go seolale ke go itaya go itaya thata fa fatshe gore pule ya pataganya ya ipataganya ke gore e le ka go kolobetsa mmuona gore e tle re ba batleng ba lema batle ba kgone ka mo fokelang balemirui bogolo yang ba basweu e re fala pulengane e seolae e bamba kapo pele e tlebe e ba mmenola masimo a bone gate ba aporaka ke gore se ba baakanyetsa yona selo se temo ba baakanya mmu ba o repisa gore um eh, peo e e tsene pina mo teng ka jalo go seola ke go ita thata kapo go itaganya thata ka jalo marotho a itaganela mo mmung go kolobetsa mmu go dijalo dikere ga go lengwa di nna pula ya boraro e nka e pakang ke pula ya sephai pula ya sephai lefoko sephai le tswa mo go phaila ke go itago le go nnye e seng thata-thata mme ge le ka yala tlhoko Pule yase payi, e tahan la mou, si mou lukon ya paka, e mwen lengo. Kajen louni fay haso dan, kwenye le pule yase payi si tira e, paka mwen lengo, wakimari ha, te sile mou, kwenye lakon loko kapoji in, kota nan li pule yane, e tahan liste e payi a, e lukon yase pule yase payi. E tanka paka mwen lengo, yang wakayi kakilin meyali. Kwa wane, ki tali si. Yanon kya kota lo sa mou, wakon pula se yin anka oman. pula ya kaine e, e tsorotse ka bogale e yane go ke pula ya medupe e na ebile mmetse ya se eh, e na magadi e tla tsorotla ga ena diphofo diphefo ga ena modumo re re ke pula ya medupe e nnang ka boleele jo bo rileng mme e na e tsorotla e kolobetsa mmutso ka tota jaanong go nna le pula tse dingwe e re ga ena e le go e ke sefapathela ibaskate ga e tse o senya e, e phaila fela mmu e le feta e phaphathela mmu fela fase gore ga e tsenelele ka mo mmu gore e, e tswele mosola re ke pula ya se sephaphathela e feta fela e le feta o bona metsi fela sa kgokgoga mo ditseleng mo a fetile a sa ira sepe jaanong go atle go na le bangwe batle ba re go na le pula batle ba re ke morotso wa letsatsi o fiatse ka le penne fela yana le bona gore sara sara sara ntse re bona le letsatsi ba tsana ba re ke moroto a letsatsi eo ga se sepe e fela ke dilo tse di bona mo tlholegong yaanong pula e a nabagetse ke pula ya matsorotsoro ko gore ya tsorotla go tsorotla ke go punyaga thata go tswa kwa godimo yana gore ke matsorotsoro jaanong go na le pula e nngwe le e le itse gote e ke matlaka dibee kore ge e tla ko ya phetola nako e nngwe tsa dithulelo e menela ditlhare le bone malaba kwa cape town gore go diragetseng e, ditlhare di ne di di wetse mo godimo wa dikoriana ke matlakadibe ka nake ne batho kare go tse matlakadibe lefoko le dibele ga se gore wa raya gore e, tlolo ya molao wa sekresete eh, kapo ya bodumedi ba raya gore dilo tse di tlang tse di mpe tse di sa siamang tse ka tsaya gore ke matlakadibe um bangwe ba tla ba re ke a kganyape bangwe ba tla ba re ke pula ya swa ba re noga ba tla ba dumela gore ge molemo ge e feta phefo ya e, sefefo se se feta se ba ke mmamogaso gore go a be go feta noga e etela e tswa kwa madibeng a e ya kwa gore lenyebe e tla ka tsenyo e kalo-kalo go na le pula nngwe ba re ke pula china e motho ke a maebana maebana a tsena ya moteng ga pula ena sentle e sa phethoule sa diphefo o tlo bona ntse e sarasara ka bosesane yalo maebantse a feta-feta ko godimo kwa a ntse a tsamaya-tsamayana e ke teanong ke gore ke maemo a pila ao a boiketlo re ke pula ya maebana go tshwantshane ke yone e yaanong go na le pula ya sepaiste ke tlhaloseano e mme e re ga ena re otse ao ao ga se pula e ka se ka go kolobetsa ke mphofolela e fofola fela ke gore e fofutsa fela go godimo fa ga e ire sepe ba bangwe ba tle ba re ke pula ya mofafatsane ya fafatsa just to sprinkle e, ke gore o kare motho a a batla go gatisa digempe yaanong o tsaya ka monana o diana o gasa-gasa go le gonnye ke go fafatsa go dira ka bonnye yaanong um go na le ga e pula ena yana go atle go ntlhagelele sengwe se ka le se bone gote ke molalatlhadi la se bona se la re ke re bolona yana bontsha yaanong pula e fetile re aowa re putha yaanong ra tsamaya re ikwantse o tsamaya kore e bontsha e bontsha yalo kore um ke sesupo sa gore pula ya kaotsa jaanong ke ne ke re eh, eh, ba ba itseng um bo alin bo ba tshamekile mo puleng ba 'ira pulele santlapulele santlapule ke go tlola-tlola mo puleng um e sa go kolobetse thata fitso re ga ga se e jaanong o thuma-thuma le go tlola-tlola gore o tlhape jaanong kore ke matlhogonolo go dira jalo ne ke re kwa bofelong ke re ntse ke bua yana ke re um ntse ke bua le ke utlwa le bua ka matshwenyego a setšhaba bagaetso ke re go siame um eh, dinako keo e tla ya boitumelo eh, le boitapoloso go ikgotsa mo go feteletseng a re bueng re se kwa morago mme ke utlwile botlhoko thata maabane ke utlwa gore mo aforika borwa re na le dimilione tse di supa tlegelwana tlhano ya batho ba ba nang le bolwetse bo boa ba bo go seng ke bo aids a ke re tlhokomeleng banaka le bueng le bana ke nako e lesefa re seke ra oketsa palo eo ya seven point five million mme ke re bagaetsho mo menateng e leng teng mme diphoso di a diragala a re a batho ba ba ikutlwe ba ipone ba itemoge ke ga nna diphoso tsa gore ne ke sa ikaelela ka gore ga tsa ke wa siamisa seo se se senyegile bagaetsho kere ebe le nna ke fe molaetseo banaka setšhaba se se se phela iketlele mokgwa o o sa sireletsega ke a lebogante re tlhole le modimo ba re thuse ba reme ka eh, eh, ka fa ka fa mo ka mojeng re tle re kgona go fenya ke a leboga ra leboga re mo lebalwa tlhola sentle o nne le mafelo a beke a monate